Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na jewe Diane Nahazwe na Fidel Nyongabo nanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro vyacu vy'uno mwanya
urutoki rwari rufashije cyane nabonaga amafaranga ntarushye nagurishaga inyamunyo ugasanga imodoka iparitse hano iragura inyamunyo none ubu ngubu rwose no kubona icyo kurya biraba bitomba
uyu ni umwe mu barimyi b'ibitoke mu karere ka kanyuza mu rwanda avuga ko atagikozwe ku ndwara yateye ibitoke byabo bashobora guhura n'inzara nk'iyo bahuye nayo mu mwaka uheze
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yiswe umutegetsi wa koreya ya ruguru kim jong un umusazi inyuma y'uko kim jong un atangaje ko ashobora kugerageza niba hari pacifique bomba ikomeye cyane bita bomba hydrogen mu rurimi rw'igifaransa
muri sudani mu ntara ya darfur abantu batatu basize ubuzima mu mishamirano hagati y'inteko za leta n'abegeranijwe mu ikambi y'abateshejwe izabo
abakozi bajeje gutabara mu gisagara ca Mexico City muri Mexique babandanije no munsi kwa gatanu igikorwa cabo co kurondera abantu baguwe ko n'ibisigarira vy'inyubakwa zasenyutse inyuma y'ikinyamugigima gikomeye cane cabaye ku munsi wa kabiri w'indwi izi ni zimwe mu ngingo nkuru nkuru tugaruka ko ku buryo burambuye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abakozi bajejwe gutabara mu gisagara ca Mexico City babandanije no musi kwa gatanu igikorwa cabo cyo kurondera abantu baguwe ko n'ibisigarira vy'inyubakwa zasenyutse inyuma y'ikinyamugigima gikomeye cane cabaye ku musi wa kabiri w'indwi abo bakozi bari bahagaritse igikorwa mu ijoro ry'ejo ku munsi wa kane imbere yaho abategetsi b'igihugu ca Mexique bavuga ko igitigiri c'abantu bahitanywe n'ikinyamugigima gikomeye cabaye ku munsi wa kabiri w'indwi muri Mexique kimaze kugera ku majana abiri na mirongo umunani na batandatu yamara ryitezwe ko ico gitigiri kiduga mu gihe abantu batari bake irengero ryabo ritaramenyekana abajeje gutabara mu gice co hagati mu gihugu ca Mexique bariko barondera batiziganya mu bisigarira vy'inyubako zasambutse kuva ku munsi wa kabiri uh, aba aboba barokotse perezida wa Mexique Enrique Peña Nieto yatangaje imisi itatu y'ikiganiro mu gihugu cyose yahagije ukugene abanyamexike bishyuwe mu buryo bwihuta ku kinyamugima cihaye inkumbi amenyesha ko abanyamexike berekanye gufatana mu nda gukomeye ibiro vya leta zunze ubumwe za amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID vyarungitse umugwi w'abakozi bajeje gutabara mirongo itandatu n'ibikoresho hamwe n'imiti mu gisagara ca Mexico City ikinyamugigima gikomeye co ku munsi wa kabiri w'indwi muri Mexique cakurikiye ikindi kinyamugigima cahitanye abantu barenga mirongo icenda mu bumanuko bw'igihugu abantu cumi na batatu barapfuye muri Puerto Rico bahitanywe n'igihuhusi gikomeye cane Shiswe Maria ivyo vyatangajwe na buramatari w'iyo ntara Ricardo Rosello mu kiganiro yahaye televiziyo CNN y'abanyamerika mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu Roseyo yavuze ko abategetsi bamaze gutabara abantu bagera ku majana indwi bari bageramiwe n'umwuzurane avuga ko igihuhusi Maria aco gihuhusi gikomeye cyane kitari bwawe muri Puerto Rico mu kiringo c'imyaka ijana Ricardo avuga ko igihe kinini cha uh, igice kinini cha Puerto Rico kitagira uburyo bwo guhanana amakuru akaba aricyo gituma igitigiri cy'abantu cumi na batatu bamaze kumenyekana ko bapfuye ari igitigiri cy'agateganyo abandi bantu cumi na bane bavuga ko bapfuye mu izinga rya dominika rifise abantu bagera ku bihumbi mirongo irindwi na kimwe buramatari w'intara ya Puerto Rico yatangaje mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu ko ijisho ry'igihuhusi Maria ririko ryegereza amazinga ya Turks na Caicos n'imiyaga igenda ibirometero amajana abiri na bitanu ku isaha vyitezwe ko igice cyo mu bumanuko bushira ubuseruko bw'amazinga ya Bahamas kigiramirwa bikomeye n'igihuhusi Maria casinzikaje bikomeye cyane izinga rya Republique Dominicaine imbere yaho Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwandanya kumviza amakuru twabateguriye abantu batatu bishwe uno munsi wa gatanu mu ntara ya Darfur mu gice ca mu gihugu ca Sudani abo bantu bafuye igihe haba ugutana mu mitwe hagati y'inteko za leta n'abantu baba mu ikambi y'abataye izabo ivyo vyatangajwe n'ishirahamwe ONU vyabaye mu gihe perezida wa Sudani Omar al-Bashir yariko agendera iyo ntara yasinzikajwe n'ingwano perezida Bashir aremeza ko ingwano yarangiye muri Darfur muri iki gihe yamara amashirahamwe aharanira agateka ka muntu aravyiyamiriza no musi wa gatanu abantu baba mw'ikambi y'abataye izabo ya Kalma mu bumanuko bw'intara ya Darfur bariko biyamiriza urugendo rwa perezida Bashir bakaba bahanganye n'inteko za leta abantu batatu bishwe abandi mirongo ibiri na batatu barakomereka perezida Bashir ariko agendera intara ya Darfur indwi nkeya inyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump afashe ingingo afata ingingo ku vyerekeye gukuraho burundu ibihano igihugu ciwe cafatiye Sudan iyo ngingo yitezwe ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icumi na kabiri tubandanirize ku yandi makuru yo muri afurika abanyakameruni ibihumbi n'ibihumbi bavuga ko bavuga ururimi rw'icyongereza barondera kwiyongora ku gihugu ca Cameroon bagize imyiyerekano mu mahoro no musi wa gatanu mu babarabara yo mu ntara zivuga ururimi rw'icyongereza amakuru yatanzwe n'abantu bagendeye abategetsi bo mu karere ko mu buraruko bushira uburengero bwa Cameroon batashatse ko amazina yabo amenyekana babwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko kuva mu gitondo cy'uno musi wa gatanu abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano yabaye mu mahoro mu mabarabara yo mu gisagara ca Benda umugwa mukuru w'iyo ntara ku munsi wa kane abategetsi b'intara yo mu buraruko bushira uburengero bwa Cameroon bari baziririje imyekano iyo ari yo yose yo mu mabarabara gushika ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumu kw'icumi igitigiri kinini cyane cy'abapolisi barungitswe mu gisagara ca Bamenda uno munsi kuwa gatanu iyindi myiyerekano yabereye mu manuko bushira uburengero bw'igihugu ni intara igira kabiri ivuga ururimi rw'icongereza mu ntara cumi zigize igihugu ca Cameroon perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yise umutegetsi wa korea ya ruguru kim jong un umusazi inyuma ko kim jong un atangaje ko ashobora kugerageza mu ibahari pacifique bombe ikomeye cyane bita bomba hydrogen mu rurimi rw'igifaransa ivyo kim jong un yabitangaje inyuma ko agabishije ko niyo perezida trump yakoresha amajambo akarishe nawe azobigenza nk'uko kandi ko uko azofatira ibihano bishasha igihugu ciwe ariko nawe azofata ingingo z'agasomborotso perezida trump yishyuye uno munsi kuwa gatanu ku byatangajwe na kim jong un mu gukoresha amajambo akarishye ku rubuga twitter perezida trump yavuze ko bigaragara ko kim jong ari umusazi kwicisha inzara abanyagihugu biwe ataco bimubwiye yatangaje ko azokwibonera ko mu buryo butari bwigere buba imbere yaho yamara amajambo akarishye ya perezida trump n'ingingo z'agasomboroso za koreya ya ruguru bushobora kuba ari uburyo ku mpande zose bwo kugerageza kuzoba zihagaze neza mu gihe hazogera ibiganiro hagati y'izo mpande
aya makuru y'ijwi rya amerika muyigakurikirana minsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikana ku fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika ku fm ijana gane n'ibice bitatu i kigali mu burundi naho mukatwumvira ku fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www akaburungu radio yacu voa akaburungu com
amakuru mu karere tuyahera mu yavugwa mu by'ubutungane sentare nkuru mu Rwanda kuno wa gatanu yafashe ingingo yo kurekura by'agategekanyo Bishop Jean Sibomana wo mu itorero ADPR yarapfunzwe yagirizwa ubunyonyezi bw'iryo torero umenyesha amakuru wacu mu Rwanda Eric Bagira ubusa aratubwira byinshi kuri ino nkuru iki cyemezo umucamanza yafashe cyo kurekura Bishop Jean Sibomana wari umuvugizi w'itorero ADPR yagishingiye ku mpamvu ebyiri yasuzumye ababuranyi bombi batazemeranywaho mu bujurire bw'urubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Bishop Jean Sibomana umucamanza yasesenguye akeneye kumenya niba koko ubushinjacyaha bugikorera iperereza ku byaha byo kurigisa umutungo w'itorero uregwa yabugiraga nko kumenya kuko niba yarekura uregwa akajya kwivuza nk'uko we n'ubwunganizi baburanaga bavuga ko arwaye bikomeye metre jean claude aba yaburana ubujurire bwa bishop sibomana yabwiye umucamanza ko asanga nta byagezweho mu iperereza bigaragaza ko hari igenzura ubushinjacyaha bukirimo gukora ku mitungo ya adeperi yanyerejwe akavuga ko binabaye ngombwa ibyagezweho mu iperereza babigaragariza impande zombi umucamanza yarabisesenguye avuga ko icyo uruhande ruregwa rwagombye kuba rugaragariza urukiko ari ibimenyetso bigaragaza ko iperereza ku byaha baburana ryarangiye naho gusaba ko ubushinjacyaha bugaragaza ibyo bumaze kugeraho byo ntacyo bikemura mu rubanza kukuba harongerewe ubugira kabiri igihe cyo gukomeza gufunga bishopu by'agateganyo kubera iperereza rigikorwa umucamanza yanzuye ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bifite ishingiro urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko kongera igihe cyo gufunga by'agateganyo uregwa bidafite ishingiro umucamanza yatishije agaciro ibisobanuro bya Maître Abayo na Bishop Jean Sibomana biregura ku ngingo y'uburwayi bwa bishop sibomana umucamanza yavuze ko raporo ya muganga yo ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na karindwi igaragaza ko uregwa yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa se hypertension kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane na magingo aya ni mu gihe kandi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo raporo ya muganga igaragaza ko bishop sibomana afite ikibazo cy'indwara y'igisukari izwi nka diyabete izi ndwara umwunganizi yavugaga ko bishop sibomana atavurirwa muri gereza ubushinjacyaha bwabaye nk'ubwishyize ku ruhande mu biharira ubushishozi bw'umucamanza umucamanza yavuze ko ubu burwayi yabuhuje n'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko kuri bishop siwomana asanga akwiye kwitabwaho by'umwihariko bigakorwa na gereza ku rundi ruhande umucamanza yavuze ko nubwo ibi byaha akurikiranyweho bihanishwa igihano cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka itanu kugumisha bishop sibomana muri gereza by'agateganyo ubuzima bwe bwaba buri mu kaga yavuze ko ibyo bishop sibomana akurikiranyweho agifatwa nk'umwere kandi ko bigaragara ko atabigizemo uruhare rutaziguye nk'amasezerano asohora amafaranga umucamanza avuga ko uregwa yagiye ashyiraho imikono mu bihe bitandukanye atazi icyo amafaranga azakoreshwa uretse kuba yarashyiragaho imikono nk'umuvugizi w'itorero rya ADPR umucamanza avuga ko ashyize ku munzani uburemere bw'ibyaha Bishop Sibomana akurikiranyweho akabihuza n'uburwayi bwe asanga akwiye gufungurwa by'agateganyo kandi ubutabera buzamubonera igihe bumukenereyeho yanafatiye ku rubanza rwa mugenzi we Bishop Tom Rwagasana nawe uregwa ibyaha byo kurigisa umutungo wa ADPR warekuwe by'agateganyo mu minsi ishize kubera impamvu z'uburwayi akurikiranwa ari hanze maze nyuma y'iminota isaga icumi asoma imyanzuro y'urubanza rw'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Bishop Sibomana umucamanza yategetse ko ahita asohoka mu buroko urubanza rukimara gusoma gusa yamushyiriyeho urukuta rukomeye ku byo agomba kubahiriza yabishaka atabishaka kandi bikarishye umucamanza yategetse ko bishop sibomana agomba kubanza kugaragaza ko yatanze impapuro ze z'inzira zirimo pasiporo n'ikarita ye ndangamuntu imuranga yamutegetse kutiha kurenga imbago z'umujyi wa kigali atabanje kubimenyesha umushinjacyaha ufite dosiye y'urubanza rwe yamutegetse kandi kujya yitaba urukiko buri wa mbere wa buri cyumweru yavuze ko ibyo byose naramuka birenze hazafatwa kongera gusubizwa mu munyururu uyu ni umwanzuro umucamanza yasomye mu baburanyi bombi nta ugaragara mu rukiko iki cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru kije gisubiza ugutakamba kwazamuwe na Bishop Sibomana mwiburanisha riheruka ubwo yasabaga kuva mu buroko akajya kwivuza yumvikanisha ko atatoroka ubutabera Bishop Sibomana abaye wa kabiri usohotse muri gereza nyuma ya mugenzi we Bishop Thomas Rwagasana mu bategetsi ba ADPR basaga batanu bari batawe muri yombi bazira kurigisa umutungo w'itorero ADPR Bishop Sibomana na bagenzi b'ubushinjacyaha bakekaho ko hagati ya 2015 2017 banyereje amafaranga asaga miliyari ebyiri mu mutungo w'itorero ADPR mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi nibwo Bishop Jean Sibomana yatawe muri yombi akekwaho ibyo byaha bihakana nyuma y'aho bamwe mu bategetsi ba ADPR bafunzwe itorero ryahise ritora abandi bashya bo kubasimbura aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
bakunze ibijwi rya Amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota itanu yajyagahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
ndi aho ivyerekeye umwaka mushasha w'ubutungane watangujwe icese kuri wa gatanu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mugenzi wacu Bujumbura Evariste nziko banyanka niwe tubaza ivyerekeye inkuru
turi mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura ahatangurijwe kuri uno wa gatanu umwaka w'ubutungane wa bibiri na cumi n'indwi ushira uwa bibiri na cumi n'umunani umukuru wa sentare ntahinyuzwa francois ndahiragije nyene gutanguza umwaka ahawe uruhusha n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashikirije ibitigiri vy'amadosiye yashizwe mu ngiro mu kwezi abacamanza bari bamaze bari mu karuhuko hakozwe ibikorwa bitari bike nko ku madosiye y'ibirarane yangana ibihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana abiri bibiri na mirongo umunani nane harakoze amadosiye angana n'ibihumbi cumi na bitanu n'amajana abiri na mirongo itandatu na rimwe ni ukuvuga urugero rungana mirongo itandatu na bitanu n'ibice mirongo itanu na bine ku ijana biragaragara rero ko umwimbu w'umwaka uheze ari mwiza ariko twifuza ko uyongera kurusha icyo gituma dusabye abacamanza mukoraniye ngaha ko borushirizaho umwete n'ubwira kugira ngo umwaka dutanguye uzorangwe n'umwimbu usumba uwo twaronse umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashikirije ko icivugo cy'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushira uwa bibiri na cumi n'umunani ari ubutungane bwugururiwe bose uruhara rw'amasentare n'izindi nzego z'ubutungane silivose nyandwi yiyamirije mu ijambo ryiwe abakwiragiza ibihuha ko mu burundi atabutungane buhari ubutungane musanzwe muzi ko ari rumwe eh, mu nkingi zitatu zigize igihugu kigendera ku ntwaro ya demokarasi ndetse rukaba n'inkingi yo kwikukira kw'igihugu cacu abavuga ko ubutungane mu burundi budakora ni abagomba gusenyura imwe muri za nkingi zitatu z'igihugu twavuga kuko bazi ko ivyo bishobotse n'izo zindi zibiri zitoguma zihagaze gutyo uburundi bukaba bwoca bugwa mu minwe y'abanyamahanga umushikiranganji w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yashimye ko naho hari abacamanza vyagoye abenshi bigenjeje neza mu mwaka uheze akifuza ko uno mwaka utanguye abacamanza n'abarongoye amasentare boduza umwimbu yiyamirije bamwe mu banyagihugu basigaye banka ingingo z'amasentare babicishije mu migumuko turateye ivyatsi twivuye inyuma ingeso mbi abenegihugu bamwe bamwe bafashe yo kwamira abacamanza yuko bashikiriza urubanza canke mbere bakishikiriza n'iyo sentare itarashika ku itongo bagatunganya imyigaragambyo ngo bariko bariyamiriza ingingo z'ubutungane twashaka kubamenyesha ko tugiye no kongereza ibihano kuko twabonye ko bishobora kuvamo umutekano muke mu gihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo nyene mu ijambo ryiwe ashimira urwego rw'ubutungane ku kuntu rwigenjeje mu mwaka weze Petero Nkuru nziza yavuze ko hari abariko bashaka kurucafuza nk'uko byagenze no ku zindi nzego aba bose bananiwe unyagaze kwinjira rero mu rwego rw'ubutungane nabwo ibyo abana yatumye dutsinda intambara za mbere n'ubutungane tuzozitsinda bigaragara neza yuko bananiwe ku rwego rumwe baca basindira ku rundi ariko intambara ifite intango ikagira n'iherezo cyo mu butungane ndibaza yuko atazorenga ngaho imbaraga no mu butunzi birananirana bageze mu butungane birananirana n'andi yose azoja uzosanga bugaye kuko imana iri kumwe natwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na kizigenza w'ubutungane yahaye ubushimwe bamwe mu bacamanza n'abarongoye amasentare ku kuntu bigenjeje neza mu kazi mu mwaka uheze cumi n'umwe kuri cumi na bane bahawe ibahasha irimwo amafaranga ibihumbi amajana atanu n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe batatu nabo bahabwa ibahasha y'ibihumbi majana atatu n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi ijwi rya Amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano Kampala Uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
uri muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya abanyagihugu bo mu murenge wa rukara mu karere ka kayonza kari mu ntara y'uburasirazuba mu rwanda bafise impungenge ko atagikozwe vuba bwango ngo babone umuti w'ibitoke vyabo vyatewe n'indwara yitwa kabore bashobora guhura n'inzara mugenzi wacu Assumpta Kaboye mu Rwanda yavuganye na bamwe muri muri abo barimyi mu murenge wa rukara mu karere k'akayonza ni agace karangwagamo urutoki rwinshi ariko muri ibi bihe ahari hateye urutoki habaye imbuga ab'inkwakuzi bateyemo indi myaka nk'ibishyimbo imbuto ziribwa ariko abaturage bakemeza ko bahuye n'igihombo gikabije kuko mu gace kabo bari basanzwe batunzwe n'urutoki urugero baduhaye rwakumvikana nk'urudashoboka cyangwa se rutangaje ni uko kugeza ubu abaturage badashobora kubona n'urukoma rwo gupfundikira inkono mu gihe batetse ni ikibazo nyine turateganya ko inzara tugiye guhura nayo nta hantu tuzabona igitoro kiki urutoki n'ubusanzwe kirabiranya yari yaraduciye yararimbuye irarangiza ubu aho ngaho hari urutoki agahisi ugeze muri aka gapande ko hirya mbega aho bita hashizeho hose n'ubutaragari nta mubyaro uhari mbega urutoki rwari rumfashije cyane nawe- nabonaga amafaranga ntarushye nagurishaga inyamunyo ugasanga imodoka iparitse hano iragura inyamunyo Eh, none ubu ngubu rwose no kubona icyo kurya biraba tombora tombora dufite inzara ahubwo turashize turabyikiza ahubwo ko twayobewe twe turi aho gutyo n'ibitoki twabiretse iseri ni amafaranga magana arindwi ariko se aha haruguru hari ni byari ntureba ko hari ibiti bihagaze gusa dushaka urukoma kugomba kurusaba nk'ibishashi dukoresha ubu wajya muri urutoki rw'uyu mugabo ukajya gucamo igikoma muravuga ko inaha urutoki rwarabuze ku buryo mwabuze n'amakoma ni ukuri umuntu yaremeye agura ishashi gusa najya kureba kariya kantu gahagaze hariya nkagacaho urukoma ambonye se amasashi se ko bayaciye muyagenza gute Tura- turaka- turakamesa tukagashyira hariya mu nzu tukagahisha twarayobewe natwe tugiye gukanywa gupfa tuzi imitobe iki ntabwo ureba ko dusa abaturage bemeza ko impanuro bahabwa zizabafasha guhangana n'iki kibazo cy'indwara ya kabore bazigerageje ariko n'ubu batarabona igisubizo kirambye imiti ya kirabiranya tubona ukuntu batubwira banatwigisha ni ukuyitema tukayirimbura tukayitaba tugaca urunogo runini tukayitabamo ariko rero twasanze none kuyitaba nanone ahubwo irinjira mu butaka ahubwo uyanika uyanika ndabona ariwe bigenda neza kuko hari igihe ifatwa ihereye hejuru hakaba n'igihe ifatwa ihereye mu nkonya madame ingabire jeanne priscilla umukozi ushinzwe indwara zifata imyaka mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi yabwiye radiyo ijwi rya mbere ko iyi ndwara ya kabore idafite umuti urikiza burundu usibye gukuraho urwo rutoki mu gihe rwafashwe rwose uyu muyobozi avuga ko icyo bigisha abaturage ari uburyo barwanya kabore kuko kuyikiza burundu byo bidashoboka icyo tubasaba rero abahinzi cya mbere umubyari yabonye ugaragaho iyo kabure ni ukuwutema akawurandura ya mitungo barayikatagura bakaba bashyira mu cyobo bakabitaba hanyuma ikindi ni ibikoresho bakoresha muri urwo rutoki rwagaragayemo kabure ni ukuvuga ngo umuhinzi icyo tumusaba byibuze wa muhoro cyangwa se ka kabuye cyangwa ikintu agiye gukoresha cyangwa se ibi twita uruhabuzi kuba byibuze yabanza akabicisha ku muriro hanyuma ikindi nanone ni ukwirinda urabona imikanana imikanana akaba yawupfuka kuko muri iyi ndwara uretse n'ibikoresho ikwirakwizwa nanone n'inzuki madame ingabire ishinzwe kurwanya indwara z'imyaka mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi rabu asaba abaturage kutaragira amatungo mu rutoki rwamaze kurwara akabore kuko nayo ashobora gukwirakwiza iyi ndwara nta cyizere cyihuse aba baturage bari basanzwe batunzwe n'urutoki bahabwa kuko iyi ndwara idakira vuba kandi kuyirimbura bikaba bifata igihe kirekire ubundi tubabwira gutegereza sezo ebyiri z'ihinga kugira ngo abe yasubizamo urutoki ab'urutoki bo rero ikigaragara ni uko igisubizo utavuga ko kirezi cyangwa ejo bundi kuko nyine urumva nk'umuhinzi we aba ashaka igisubizo ahita abona aho nga- ako kanya wanamubwira ko indwara nta muti uhamye akumva ko ibintu byacitse ariko mu by'ukuri iyo umubwiriye za nama zo kubana na ya ndwara n'urutoki rwe iyo azikurikije arasarura rwose muri ibi bihe hirya no hino mu ntara n'uturere hagiye humvikana indwara zinyuranye ziraye mu myaka y'abaturage bituma uduce tumwe duhura n'ibura ry'ibiribwa ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi cyizeza abaturage ko imbuto nyinshi zari zarabuze ubu zatangiye kuboneka cyane cyane nk'imbuto y'imyumbati gusa hari izifata igihe kirekire nk'urutoki kugira ngo umusaruro warwo wongere kuboneka asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu murenge wa rukara mu karere ka kayonza mu ntara y'iburasirazuba
Ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini duhereye mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ari ku telefone turi kumwe ku telefone wiriwe neza Jean Claude
Mwiriwe neza
watubwira ivyerekeye ah, inkino amakuru y'inkino ategekanijwe mu mpera zindwi mu Rwanda
Ah, muhamagaye claude munyamagana ariko ah, imikino wenda navuga aho iherereye hano i rubavu ni umukino uteganyijwe ejo ku munsi wa gatandatu uzahuza aplfc n'ikipe ya rayon sport ni umukino mu by'ukuri utegerejwe n'abantu benshi ah, baba nk'abanyamakuru b'imikino baturutse i kigali bazaba bafite umukino wa gicuti uzabanza kubahuza n'ikipe ya- y'akarere ka rubavu ah, n'abanyamakuru hanyuma hakazakurikiraho umukino wa aplfc hamwe na na- na rayon sport
uretse izo nkino hari hari izindi eh, indi izindi nkino ze- zitegekanijwe mu mpera zindwi
iyi mikino wenda navuga njye niyo ngiyo ahangaha mu karere ka rubavu ibabera kuri sitade umuganda hanyuma indi mikino wenda iteganyijwe muri wikende nta makuru menshi naba nyifiteho urakoze yari claude munyamagana dutunge si claude munyandinda reka dushikiriza amakuru ategekanijwe yerekeye inkino ategekanijwe mu mpera z'indwi mu rwanda reka tuze mu burundi naho aho mu mpera z'iyindwi ari umunsi ugira gatatu wa shampiyona y'umupira w'amaguru turi kumwe na evariste nzikubanyanka evariste wiriwe
uriho neza fidel wo tubwira ibindi ku byerekeye iyo shampiyona
ego iyi shampiyona nk'uko murije kwivuga fidele igeze ku munsi wa gatatu w'ihiganwa ni ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa primus mu mpera z'irindwi rero kuri uyu munsi wa gatandatu hategekanijwe urukino rumwe ruzobera kuri stade prince rwa gasore aho delta star yo mu gatumba uzotana mu mitwe na ngozi city ihiganwa rizobananya ku munsi wa mungu ku munsi w'imana kuri stade rukundo ingozi aho umugwi mesaje mesaje ngozi wo muri iyo ntara uzoba wakira vitaro w'ibujumbura igitega egre noir y'umakamba ukazahahurira na legiere wo mu gisagara ca bujumbura kuri stade prince rwa gasore naho nyine ihiganwa rizobandanya aho umugwi interstar uzotana mu mitwe n'umugwi olympic star wo mu ntara ya muyinga jeunes athletique y'ubujumbura ukazakira umusongati w'igitega ihiganwa kandi rizobandanya ku munsi wa mbere kuri stade prince rwa gasore aho mesaje y'ubujumbura uzakira flambo doreste w'igitega atletico olympique y'ubujumbura nawe ukazakira flambo du centre flambo doreste nako mu rigi atletico olympique nawe ukazakira flambo du centre du centre w'igitega ku munsi wa kabiri naho nyine ihiganwa rizobonera ku kibuga cyitiriwe umuganda rudoviko rwa gasore aho bujumbura city na lidia rizike burundi zose z'i bujumbura zizotana mu mitwe ahantu kugira fidele ko ku munsi ugira kabiri imigwi itanu ariyo imaze kuboneka ko isumbiye iyindi migwi kuko ifite ama amanota menshi ahantu uvuga ko umugwi wa mbere mu gushika ubu ku munsi ugira kabiri areriyere ufite amanota atandatu umugwi wa kabiri ni lidia ridike burundi sport for africa ufite atandatu uwa gatatu ni flambo du centre w'igitego ufite amanota ane uwa kane ni egrenor w'umakamba ufite amanota ane hamwe n'uwa gatanu atletico olympique nabo nyene ufite amanota ane muri make hari izindi nkuru uh, zerekeye inkino zoba zitekanijwe muri iyi ndwi uretse umupira w'amaguru haba i bujumbura canke hagati mu gihugu izindi nkuru zivugwa muri ino minsi ni inkuru zijyanye n'amatora y'abagize komite nshingwabikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb aho rero bamwe bamwe bamaze gutanga amakandidatire aha twavuga yuko nko mu kibanza cy'umukuru w'ishyirahamwe umukenguzamateka reveriyani ndikuriyo asanzwe arongoye n'inama nkenguzamateka ariwe amaze kugaragara mu bashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'ishyirahamwe hariho kandi n'ubundi azwi ku izina rya manalex wewe uyu abakurikirana umupira hafi bavuga bati bavuga ko adashobora gusumbya amanota reveriyani ndikuriyo bakavuga bati uwo mukenguzamateka yarakoze byinshi kuko gushika uno munsi biboneka ari ku mupira w'amaguru wahora ukinirwa gusa mu gisagara cya bujumbura ubukinwa hose no mu ntara urakoze yamumenyesha amakuru wacu evariste nzi ko banyanka akaba atubwira amakuru yerekeye inkino ategekanijwe mu mpera z'indwi mu burundi imbere ko turangiza ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saa dusubira tubibutsa ingingo nkuru nkuru z'amakuru twari tubafitiye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yise umutegetsi wa korea ya ruguru kim jong un umusazi inyuma ko kim jong un atangaje ko ashobora kugerageza niba hari pacifique bomba ikomeye cyane bita bomba hydrogene mu rurimi rw'igifaransa abakozi bajeje gutabara muri Mexico City babandanije uno musi kuwa gatanu igikorwa cabo cyo kurondera abantu baguwe ko n'ibisigarira by'inyubakwa zasenyutse inyuma y'ikinyamugigima gikomeye cyane cyabaye ku munsi wa kabiri w'indwi muri Mexique abantu cumi na batanu barapfuye muri Puerto Rico bahitanywe n'igihuhusi gikomeye cyane cyiswe Maria zatangajwe na buramatari w'iyo ntara Ricardo Rosello abantu batatu bishwe uno munsi wa gatanu mu ntara Darfur mu gihugu ca Sudani abo bantu bapfuye igihe haba ubutana mu mitwe hagati y'inteko za leta n'abantu baba mu ikambi y'abataye izabo ni mu gihe perezida w'ico gihugu Omar Bashir yariko agendera iyo ntara abanya Cameroon ibihumbi n'ibihumbi bavuga ururimi rw'icongereza barondera kwiyongora kuri Cameroon bagize imyerekano mu mahoro no munsi wa gatanu mu mabarabara yo mu ntara zivuga ururimi rw'icongereza amakuru rero twari tubafitiye kuri iyi sahani yagarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fazo Gedehu yadufashije gushyira hamwe ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha amakuru mwashyikirijwe na Fidel Niyongabo afatikanije na Diane Nahazo twembi twaba tubikwije kuranirwa mu wanyu no mu byanyu wikendi nziza